radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda biriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na fidel niyongabo mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho bito bito ziratanguje indwi yahariwe kurwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha ishyirahamwe rigwanya ikwiragira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini rirashima ico gikorwa rigahamagarira amaleta kugira umugambi utomoye wo kwaka ibigwanisha abanyagihugu basanzwe babitunze uhereye ku madini amashirahamwe amaleta intwaro abanyamigambwe eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari ko bose boshira hamwe inguvu tugafatanya mu kurwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro uyu ni jean claude sinzinkayo atwara iryo shirahamwe rifise icicaro i kampala muri uganda impunzi z'abarundi ziba mu makambi atandukanye muri uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahukwiye gushika ubu ntizirataha abanyagihugu n'imiburiburi mirongo itanu baraye baguye mu bitero vyakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo somaliland yiteguye kugurisha amatora y'abadepite mu buzoba bubaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu chad yagiriza abasirikare ba repubulika ya central africa ibyaha vyo mu ntambara idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi abanyagihugu n'imiburiburi mirongo itanu baraye baguye mu bitero vyakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abahinga bahurikiye mu mugambi witwa barometre securitaire du kivu bavuze ko mirongo ibiri n'umunani muri abo basivile biciwe ahitwa iboga mirongo ibiri na babiri nabo bicigwa icabi muri teritwari ya irumu iri muri ituri abo bahinga bavuze ko abitwaje ibigwanisho babanje gutera ikambi yegeranirijwemwo abataye izabo iri ahitwa rubingo hegereye n'aho iboga amashirahamwe yigenga ari ku rubuga aho vyabereye yegetse ivyo bitero ku bagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa uganda adf uyu murwi nturemeza canke ngo uhakane ko ari we wishe abo banyagihugu somaliland yiteguye kugirisha amatora y'abadepite mu buzoba bubaye bwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ibindi na eugeni mukankusi intara ya somaliland yitandukanije kuri somaliya yatoye abadepite uyu munsi kuwa mbere nyuma y'imyaka cumi n'itandatu mu cyo abanyepolitiki basobanura ko ari ikimenyetso cy'uko urebye hari umutekano iyo ntara yikuye kuri somaliya mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ariko ntiyemewe hose ku rwego mpuzamahanga cyakora hanini yabayemo umutekano mu gihe igice gisigaye cya somaliya cyazahajwe n'intambara eshatu z'abaturage perezida musi bihi amaze gutora yavugiye kuri televiziyo ati tora mu mahoro umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi abdurahman mohamed abdulahi nawe yaryunzemo agira ati ndasaba abanyasomaliland gutora mu mahoro n'umutuzo amashyaka atatu akomeye yatanze abakandida magana abiri mirongo ine na batandatu bahatanira imyanya mirongo inani n'ibiri mu nteko ishinga amategeko miliyoni imwe irenga mu zibarirwa muri miliyoni enye z'abaturage yiyandikishije gutora nk'uko bivugwa na komisiyo y'igihugu y'itora itora ry'abadepite ryagiye ryigizwa inyuma mu myaka icumi ishize biturutse ku mpaka hagati y'amashyaka manini atatu ataremeranywaga ku bari bagize komisiyo y'itora nyuma impaka ziza gukemuka nubwo itora ry'abadepite ryagiye ryigizwayo amatora ya perezida yo yarabaye iriheruka ni iryo mu mwaka ibihumbi na cumi na karindwi ubwo bihi yatorwaga iri taha riteganijwe mwaka utaha igice gisigaye cya somaliya cyiteguye gukora amatora mu minsi mirongo itandatu aho abahagarariye imiryango bazahitamo abanyamategeko nyuma bazitoramo perezida tugushimire eugeni cade yagiriza abasirikare ba repubulika ya central africa ibyaha vyo mu ntambara eugeni mukankusi arabandanya inkuru minisitiri w'ingabo wa cadi ejo ku cyumweru yavuze ko ingabo z'igihugu gituranye cya central africa zagabye igitero ku basirikare ba cadi hapfa umwe kandi zishimuta abandi batanu zirabica ni ibikorwa bibarwa mu byaha by'intambara nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru bibivuga abagabye igitero mu masaha y'ejo mu gitondo cya kare ku cyumweru bari bafite ibitwaro bikomeye bateye abasirikare cumi na babiri bari mu kazi mu birometero igihumbi uvuye ku mupaka wa repubulika ya central africa nk'uko bivugwa mu itangazo rya minisitiri w'ingabo wa chad ambasade ya chad mu murwa mukuru wa central africa bangi yavuze ko yabwiwe n'umukuru wa polisi ya Centrafrica kujya gutwara imirambo itanu y'abasirikare bishwe n'ingabo za Centrafrica ivuga ko ari icyaha ndengakamere cy'urugomo kikaba kandi igitero cyatekerejweho cyateguwe kandi kigashyirwa mu bikorwa muri Chad ikavuga ko bitagomba kurangirira aho abagikoze batagihaniwe ntacyo Centrafrica yahise itangaza ku bivugwa byatijwe umurindi n'umutekano muke uhari kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo inyeshyamba zakuraga ku butegetsi François Bozize wari perezida urakoze kandi Eugenie kuri iyo nkuru leta ya Turkiya yagirizwa guha ibigwanisha abagwanyi b'abajihadiste muri Siriya timu ishimwe araduha ibindi kuri iyi nkuru ibi birego byatangajwe ejo ku cyumweru n'umuyobozi w'abatavuga rumwe na guverinoma ya turukiya sadat peka mu kiganiro gica ku rubuga rwe rwa youtube buri cyumweru yumvikanishije ko ibyo birego bishobora gushyira perezida wa turukiya mu kaga peka arega guverinoma ya turukiya gufasha abarwanyi b'abajihadisiti no kugura ibikomoka kuri peteroli muri siriya mu kiganiro cye peka asobanura neza uko abantu bari hafi ya perezida wa turukiya recep tayyip erdogan bari inyuma y'uyu mugambi abasesengura bavuga ko peka wigeze kugirana ubucuti na leta ya turukiya nyuma akaza guhatirwa guhunga yatangije urubuga rwa youtube acishaho ibiganiro bishinja leta ya turukiya kugira nabi umwe mu basesenguzi witwa atila yasilada yavuze ko abakurikira ibiganiro bya peka bagenda biyongera cyane Yesilada akomeza avuga ko byibuze videwo ye imwe ishobora kurebwa n'abantu miliyoni hagati y'enye n'eshanu yongeyeho ko noneho byahumiye ku mirari ubwo yazamuye idosiye y'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda bwaguyemo n'abanyamakuru bakomeye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mehemet aga wari hafi cyane ya perezida erdogan n'umuhungu we bashinjwa kugira uruhare muri ubu bwicanyi perezida wa turukiya erdogan we ariko avuga ko ibi ari ubugambanyi bukorwa n'ibihugu by'amahanga hagambiriwe kumukura ku butegetsi urakoze timu uyu munsi leta zunze ubumwe za amerika iribuka imyaka ijana irangiye habaye ubwicanyi bwahitanye abirabure bagera ku majana atatu mu gisagara cya telsa muri leta ya oklahoma iri mu bumanuko bw'igihugu ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa gatanu no ku ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe imbaga y'abazungu biraye mu birabura itolsa barayogoza bishe batarobanura abato n'abakuze bagera kuri magana atatu barasahura batwika amazu n'amaduka birenga igihumbi abirabura barenga ibihumbi icumi barokotse basigaye ku gasi batagira aho bakinga umusaya abapolisi b'umujyi wa Tulsa bose bari abazungu icyo gihe nabo bafashije igitero baha intwaro imbunda n'amasasu abakigabye kandi nabo ubwabo barasa abirabura ubu bwicanyi bwatewe n'impuha zavugaga ko umusore w'umwirabura w'imyaka cumi n'icyenda yafashe ku ngufu umukobwa w'umuzungukazi w'imyaka cumi n'irindwi ejo kuwa kabiri perezida joe biden azagenderera Tulsa mu rwego rw'imihango yo kwibuka ubu bwicanyi bw'ishyano bushingiye ku bwoko bwo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe inararibonye zihamagarira leta ya tanzania gutangura gutanga inshandago za covid 19 eugeni nkangusa arabandanya iyi nkuru perezida wa zanzibar intara ifite ubwigenge bucagase yavuze ko guverinoma mu bihe bya vuba izatumiza inkingo za covid 19 ibi bitandukanye na guverinoma y'igihugu cya tanzania kugeza ubu itari yemera urukingo na rumwe rwa covid 19 amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye guverinoma kureka inkingo zigatangira gutangwa perezida wa zanzibar hussein mwinyi kuwa gatandatu yavuze ko azareka inkingo za covid cumi n'icyenda zigatangira gutangwa kandi ko ntawe uzahatirwa kurufata igihe yaba atabishaka avuga ko badakwiye kumva abantu bavuga ko bafashe urukingo bashobora gupfa akavuga ko mu mpande zose z'isi abantu bakingiwe john magufuli wahoze ari perezida wa tanzania witabye imana mu kwezi kwa gatatu yahakanye covid cumi n'icyenda mu gihugu kandi yanga inkingo avuga ko zitaremezwa kandi ko bifite ingaruka perezida mushya samiya hassan yemera ko iyi ndwara iriho kandi yavuze ko arimo gusuzuma uko inkingo zatumizwa hanze cyakora ibyumweru byarahise nta kimenyetso cyerekana ko inkingo zirimo kwinjira mu gihugu cyangwa ko zirimo gutangwa muri tanzania impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu nka deogratias mahinyira zivuga ko igihe kigeze ngo guverinoma ikurikize urugero rw'amahanga mu kurwanya ubwandu bwa virusi ya korona mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya itabi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms ryahamagariye abantu kurireka oms ivuga ko abantu banywa itabi bafise ibyago byinshi byo kuba bo kwicwa na covid cumi n'icyenda bafashe kurusha abatarinywa timishimwe araduha ibindi umuyobozi wa gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo kurwanya itabi vinayad plasad yabwiye ijwi ry'amerika ko ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize bwerekana ko mirongo itanu ku ijana by'abantu banywa itabi bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura indwara zirimo no kwicwa na covid cumi n'icyenda Plasade yavuze ko ari ibintu byumvikana neza kubera ko itabi ryica ibihaha kandi iyi virusi nayo yibasira ibihaha yavuze rero ko aho ariho haherwa hafatirwa ibyemezo byo guca itabi oms irahamagarira abantu banywa itabi kwitabira gahunda yayo y'umwaka wose yo kureka itabi oms ikomeza ivuga ko ibi byafasha ibihugu kwagura serivisi zishinzwe kugenzura no kurwanya itabi hakorwa kandi n'ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu gushyiraho amavuriro mashya yaba afite inshingano zo gukangurira abantu kureka itabi hakabaho gutanga n'imiti yasimbura nikotine plasad kandi yumvikanye avuga ko ari iby'ingenzi cyane kumenyesha abantu ingaruka bashobora guhura nazo bitewe no kunywa itabi aho yavuze ko abantu miliyoni umunani uyu mwaka bashobora gupfa bitewe n'indwara zifitanye isano no kunywa itabi kanseri umutima ndetse n'izindi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero yongeyeho ko impfu nyinshi nk'izi zizagaragara mu bihugu bikennye yanenze kandi inganda zikora itabi ko zireshya cyane urubyiruko aho zibashukisha kubaha ibintu byinshi birimo amatike yo kujya muri za konseri n'ibindi
ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga bini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu n'urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho bito bito byatanguje indwi yahariwe kurwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha ni igikorwa gishyitse mu gihe bene ivyo bigwanisho bimaze iminsi vy'iha inkumbi mu bihugu nk'uburundi u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo n'ahandi mu karere umumenyesha amakuru wacu pierre claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'imvaho mu bihugu bitatu by'akarere ka afurika y'ibiyaga binini harimo u rwanda n'uburundi abantu barenga mirongo itanu barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha cyangwa inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiri aheze ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishirahamwe MIRPD Mecanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini Jean Claude Sinzinkayo niwe atwara iryo shirahamwe rifise icicaro i Kampala mu Buganda dutanze akarorero nko ku gihugu c'uburundi igenekerezo rya cenda ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye kw'ibarabara rya bujumbura gitega muri muramvya aho uwo mutego wahitanye abantu barenga cumi na babiri harimwo n'intwazangabo yo ku ipete rya koroneri mu gisirikare tukagaruka kandi tukavuga igitero c'abitwaje ibigwanisho mu rwanda ku rubibe ico gihugu gihana n'uburundi tukavuga kandi ibitero vy'amagerenade vyabaye kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu mu gisagara ca bujumbura vyahitanye abantu batari bake abandi barakomereka bakomerekejwe n'ayo magerenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza ntitwokwibagira rero ibindi bibazo hamwe n'ivyo bibera mu gihugu ca kongo eka no mu bindi bihugu tugarutse mu gihugu ca uganda hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yomuha uburenganzira bwo kugerageza igisasu ca misire yakoze twebwe tukavuga tuti mbega ico gisasu azogerageza mu kiyaga aruberuto ibinyabuzima byo muri ico kiyaga abasanzwe bakoresha ayo mazi canke abegereye ico kiyaga nta ngaruka mbi bizogira kuri uyu wa mbere ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani iyansa International Action Network on Small Arms rwishinze kurwanya ibigwanisho bito bito batanguje indwi yahariwe kurwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha MIRPD ijisho ry'ayo mashirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini ribona ko urwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu duhereye ku madini amashirahamwe amaleta intwaro abanyamigambwe eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari ko bose boshira hamwe inguvu tugafatanya mu kurwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo atinye aka ni nako kamo k'ishami mpuzamakungu oni yemeza ko ku mwaka ku mwaka ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga ibihumbi amajana atanu cyane cyane mu bihugu birimwo uruhagarara afurika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi abakora muri ico gisata basaba amaleta gukura mu banyagihugu b'abasivile ibigwanisho vyose ndetse umusirikare umupolisi cyangwa uwundi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe vy'akarorero mu kurabira hamwe yuko amategeko agenga ibigwanisho bicira umuriro yoba akurikizwa haba ku bitunzwe hakurikizwa amategeko no ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko tugasaba amaleta ko yovyaka ababitunze ku bitunzwe hakurikizwa amategeko naho dusaba ko uwugikoresheje nabi agahanwa hakurikijwe amategeko nyene ikindi rero dusaba abanyagihugu ni ukudomako urutoki kuri uwo wese atunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha bakamushengeza ku nzego z'umutekano canke z'ubutungane batamushengeje bakamukingira ikibaba ca kigwanisho kizohindukira mu kuza kubica mu burundi leta iheruka gutangaza ko abateye amagerenade ku ndwi iheze ari abakora iterabwoba mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abahinga ba oni bashize habona raporo ivuga ko mu buseruko bwa kongo hari imigwi y'abagwanyi irenga ijana haciye umwaka inama nkuru umutekano ya oni yashize ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba imwe muri iyo migwi ariyo fdrr na adf na rup iyo migwi ikunze gutera ibihugu vy'u rwanda n'ubuganda ikomokamwo oni ivuga ko muri ico gice hari n'iyindi migwi ikaze naho itari ku rutonde rw'iyikora iterabwoba iyo nayo ni nka rede tabara na fnr irwanya leta y'u burundi hamwe n'umugwi wa mayimayi oni ivuga kandi ko iyo migwi yose yishe abasivile barenga amajana umunani na mirongo ine mu mwaka uheze nayo mu ntango z'uku kwezi perezida wa kongo felix antoine cisekedi yatanguje urugamba rwo kugwa kurwanya iyo migwi igiteje sibe ashiraho ibihe bidasanzwe maze intara za ituri na kivu y'amajaruguru zihabwa indongozi za gisirikare pierre claver ni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tugushimire pierre claver
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
impunzi z'abarundi ziba mu makambi atandukanye muri uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubu ntizirataha zisaba ababishinzwe kuzorohereza kugira ngo zisubire mu gihugu cazo kuko zirambiwe no kurindira inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi twahereye mu kwezi k'umunani aho twatangira kwiyandikisha dusaba gutaha k'umwaka uheze badusinya mu kwezi kwa cumi n'ubu ntiturataha kugeza n'iyi saha tumaze gukwira ibihumbi icenda ibihumbi icenda kandi aho bose baramaze gusinya kugeza rero iyi saha bamwe bariko bariko barararira bagenda kenya abandi bariko barafatirwa za tanzaniya bitahana n'amaguru uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi atubwira uko ziteguye kugira ngo zitahe ariko akaba hashize amezi arenga kuri atandatu zitarataha uwo n'izindi mpunzi bagenzi be zituye mu nkambi ya nakivale babwijwi rya amerika uko ikibazo cyabo kimeze
twebwe urumva bari batubariye yuko bategereza kudutahana iminsi mikuru ya noheli na bonane ivuyemo yego
ariko guhera uwo munsi kugeza ubu n'ubu turicari ngaha hama ejo bundi muri uku kwezi kwa gatanu mu ntango baraduhamagaje ngo tugende ngo gupimwa kandi korona ngo tugomba gutaha tumaze kugenda ntibigeze badupima baca batubwira ngo ni mutahe ntabwo mupimwa ngo kandi nta n'umuti tubahaye ubwo turataha kugeza rero n'ibyo wagiye uyu munsi asa basinye abantu bamaze gusinya ni benshi cyane rwose
kugeza kuri ino tariki ino saa twicaye ngaha baguma batubwira ngo nimurindire murindire mutuzobajyana bararindiriye twarabuze baguma batubwira ngo hamarwa ngo wagira ngo azobe ibara ntituzi ko bibaye impunzi bizotaha ntituzi ko bibaye abasigaye ibyo ntacyo tuzi izi mpunzi zongeye zitangariza ijwi ry'amerika ko zitakigira ayo zikira n'ayo zimira dore ko ibyazo zari zabigurishije zisigaranye bingana n'ibiro mirongo itatu byonyine nk'uko ari byo zari zemerewe gutahana nabyo ariko ubu amaso akaba yarazihereye mu kirere ubwo twari twabidandaje kuko bavuga ko ntawurenza ibiro mirongo itatu mu ndege ubwo rero twari twatanze turabigurisha tumaze kubigurisha dusigarana ibyo bikenya nyine dutegerezwa gutahana ubu nyine nta kintu turi dukoresha dufite turi turagenda nyine mu baturage tugasaba namba ari bido aba banyi baradufashije bakaduhereza amabido tuvomamo amasahani uko nyine agasafuriya umuntu atekamo nawe urabya ibintu byo gusaba n'ibyo gusaba nyine iki kibazo cyemezwa na ambasaderi w'uburundi muri uganda madamu epifane kabushemiye nta mwana ko leta y'itazi impamvu ishyirahamwe ryita ku mpunzi hcr ritihutisha uyu mugambi wo gucura impunzi zasabye gutaha ku bushake mu by'ukuri abarundi nkina kivare ndabizi igiye kuba nkeka nka lisite y'abantu zitatu mugabo abantu bamaze kugenda ni bake hagiye abantu bake bagiye n'indege hanyuma bavuga ati indege yo zimba bashaka kubatwara n'imodoka mugabo naho nyine ntibarabishikako batanguye kubisaba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa cumi ariko gushika ubu hamaze kugenda umugwi umwe ariko n'abandi baguma bifuza gutaha baguma bifuza gutaha twarigeze kwakira mu kwezi kwa kane abarenga igihumbi mugabo n'abandi baguma bavuga ko bashaka gutaha impunzi z'uburundi nozihanura nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo kandi yuko n'ishyirahamwe z'amakungu rifasha impunzi ryo korosha rwose rikorohereza abarundi bifuza gutaha bagashobora gushika mu gihugu cy'amavukiro nahamagaye umuvugizi wa HCR mu gihugu Wendy Daphne Kasuja avuga ko icyo kibazo kizwi ariko ntiyavuga impamvu nyayo ituma abasabye gutaha ku bushake bakiri mu gihugu UNHCR understands the sentiments of the refugees and eagerness to go back home
ati twe nka HCR tuzi neza iby'izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe ku bushake kandi turabyumva turimo gukorana n'ibiro bya leta ya uganda bishinzwe impunzi kugira ngo dushobore kugira icyo twabikoraho byaratinze ariko hari icyo turimo gukora ntabwo naguha umunsi ntarengwa ariko ni ikintu tuzi ko tugomba gukemura icyo nakubwira ni uko nka HCR ntabwo turimo gushishikariza izi mpunzi kugira ngo zitahe ariko nta nubwo twabuza zishaka gutaha ku bushake kugira ngo zitahe ibyo ari byo byose byatumye iyi gahunda itinda birenze ubushobozi bwa HCR ukurikije amahame y'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HCR hari ibintu bitatu byonyine bishobora gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi ku isi burundu akaba ari byo gutahuka ku bushake amahoro amaze kuboneka mu gihugu cya kavukire guhabwa ubwenegihugu n'igihugu kiba cyarakiriye izo mpunzi hamwe no gushakira impunzi ikindi gihugu cya gatatu gitandukanye n'icyo zahunze hamwe n'icyo zahungiyemo kugira ngo ari cyo zituzwamo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda turagushimiye ignatius tugaruke mu burundi aho umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ahamagarira abagwizatunga b'abanyakenya kuzana imitahe yabo mu burundi ku bwinshi ni mu rugendo rw'iminsi ibiri yatanguye uno munsi ku wa mbere muri kenya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi eroje buri kaneza niyo nkuru dufitiye ari nairobi agishika ku mugwa mukuru wa kenya nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere perezida evariste ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi haila odinga yaciye aja mu gisagara ca kisumu mu burengero bw'ico gihugu akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we uhuru kenyatta yabivuze umukuru w'igihugu c'u burundi yasavye abagwizatunga b'abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu so this visit is good opportunity opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi. Our country is ready for urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwizatunga b'abanyakenya kongereza imitahe yabo mu burundi igihugu cyacu kiriteguriye abagwizatunga mvamahanga kandi twizera ko ubu ari cyo gihe nyacyo cyo kubikora kurindira imyaka ibiri cyangwa itatu bishobora kubacereza abagwizatunga b'abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu burundi nk'uburimyi inyubakwa serivisi amagara y'abantu amasoko ntangangugu ubutare n'agataka ugutwara abantu n'ibintu mukerarugendo amabanki ubuhinga bwa none n'ibindi banking, ICT and others.
niko yashikirije mugenzi wa kenya uhuru kenyatta asanzwe ari kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa madaraka day aho abanyakenya bibuka umunsi bikura ko abakoroni b'abongereza mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu inyuma y'imyaka mirongo ine babacura bufundi na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend, President Pierre Nkurunziza, who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi for con- nyakubahwa reka mfate aka kanya ko kubaha uwo wasubiriye akaba n'inshuti magara yacu perezida pierre nkunziza yashengeye kandi dufashe aka karyo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiriza demokarasi banyamakuru uyu munsi twagize ibiganiro bifise ikimazi hagati y'imirwi yacu mu byo twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigenderanire hagati ya kenya n'uburundi isanzwe imaze igihe kirekire uyu munsi ndi kumwe na perezida ndayishimiye twashingiye intaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufashanya hagati yacu kwihuta kurusha hakaba harimo ibisata by'uburimyi ubworozi uburovyi serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi twanasinye ku bijanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu training. We also signed sports, culture, and heritage, which will enhance sports and cultural tourism, as well as promote people-to-people relations.
niko huru yemeje perezida ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'uburundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri somaliya With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent field work of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together.
ku byerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane turashima igikorwa cy'iteka cy'ubumwe bwa afurika ku rubuga muri somaliya ingabo za kenya n'uburundi ziri kumwe kandi ziriko zikora ibikora inka ku bw'ivyo twizera ko icifuzo cose kigamije kugabanya inteko za misome muri somaliya kibwirizwa kwisunga urugero rw'isugereza ry'umurwi w'iterabwoba wa shebabu kugira ntidutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome ibihugu bifise ingabo muri somaliya n'ubumwe bwa afurika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi uwo ari wo wose wo kugabanya inteko inteko muri somaliya One must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia.
niko se barundi yashimangiye kenyatta nawe yamenyesheje ko atagihe co gutakaza In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to muri iyi review ntumbero abashikiranganji bajeje ishoramari n'ubucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishoramari bidindira hagati y'ibihugu vyacu ibi birimo ikoreshwa ry'iki kiyaga victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko ku bifungurwa mfise umunezero mwinshi kandi kukwakira nk'umushitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa madaraka kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu vyacu bibiri reka ngire nti imana ihezagire uburundi imana ihezagire kenya imana ihezagire afurika y'ubuseruko maze dukomeze imigenderanire kugira dushitse ivyifuzo vy'abavukagihugu bacu na ndio tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu.
niko perezida wa kenya yasozereye perezida evariste ndayishimiye turetse abo mu nzego za leta ntitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe angeline ndayishimiye ndayubaha abatimbo cumi na batanu n'abagwizatunga cumi n'umwe eroge urika neza ijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha dushimire bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi fasige beyehuye yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye frederic nkundikije niwe yabihagarariye kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika